yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wanni nu gammachiisu hiikaa macnaa qur'aanaa kan kitaaba فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمر ورابمه أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha adursoo suuraan tun suuratu shuuraa jedhamti isiin suuraa makkaati aayata diddamii sadii diddamii afurii diddamii shanii diddamii torbaa malee isiin ta madiina'aatii aayaanni isi'ii shantamii sadii lakkoofsi isi'ii afurtamii lama isiin eega fussilatii buute bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuutii حاميم عين قاف معنى جتة حاميم عين سين قاف جتة رب مات معنى اتفق بيخة كذلك أكست يوحي إليك سيهما يوكاس برسيسة وإلى الذين من قبلك ورس درة ليلا ورس درة لي برسيسة أنبيوت فتامة الله العزيز الحكيم ربين انجفتان حكمات أب له ما في السماوات وما في الأرض wanni sam'ii fi dachii keessa jiru hundi kan isaati uuma'aa fi qabeenya fi karaa hundaan ta isaati wahuwa alcaliy rabbiin kan waa hundaa oliiti alcaziim rabbiin waan isaan hin malle hundarraa guddate kan hiriyaa hin qabne تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن سمين تربا صدار بيتف بقيت ايه والقباء كفؤت ديات سمين تربيسا تجهيس الركفته هنگ تجلال فركفته دچين بقيت ايه قار ججقتي والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكة تسبيح قوتتي رب فارستي وان إسانهم من لهن درائس الكليستي ويستغفرون لمن في الأرض ملائكن ور إسلاما كان دتش إر جروف أرار رب الربربادا يا ربي ورست أمني kan lafarra jiruuf araarame rahmata godhiif je'anii alaa inna allaha huwa alghafuur dhagayaa rabbiin kan warra isatti amaneef araaramu arrahiim kan rahmata isaaniif godhu والذين اتخذوا من دونه أولياء ور ربي أجتي asnaama yookaa taabota waliyyii godhate asnaamni rabbii keenya yookaa rabbitti nu dhiyeeysa je'anii gabbaran takka ibaadan allahu xafiidun calayhim jarasan rabbiin dalagaa isaanii eegeti isaanirratti lakkaawa irraa isaan gaafatu'u jecha وتكن إيسو وما أنت عليهم بوكيل أتيا إرجماخ يا محمد دلقا إساني أيدي إيمانك إسان قد أتي هو كلمني iimaana qalbii isaanii seensisu'uuf sin ergine ati wanni sirra jiru diin kiyya itti geessu yoo itti geessite eegasii amanu'uu fi amanuu dhabuun isaanii harka rabbiiti jirti ati irraan gaafatamtu وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أكست قرآن أفان أربات سبرسيفنه يوكا سرة بوفنه لتنذر أم القرى أكا warra gandootaa gandootaa keessa jiru sodaachiftee akka amanan gootuuf haati gandootaa makkaa wanni mandara makkaatiin haadha gandootaa haadha mandarootaa je'aniif isi'iitu biyya hunda dura isi'iitu biyya dura dursoo. ربين لفرت أومي قدس جتشافي ومن حولها أما اللي أكا والربيوتنا نومكا جرو أجيل تؤوف warri naannoo makkaa jiru warra makkarraa hanga bayatti makkarraa hanga dhiyatti jiru ammallee warra mirgaa bitaa makkaa jiru hunda duuba akka sodaachiftee karaa rabbii warra addunyaa tanarra jiru mara qajeelchituuf si ergine qur'aana sirratti buufne watunzira yawma aljam'a akka nama hunda guyyaa walgayaa sodaachiftuufi guyyaan walitti qabamaa guyyaa qiyaama'aati kan dhufu'u taa'u laa rayba fiih kan dhufuu isaa keessa mamni yookaa shakkiin hin jirre fariiqun fil janna gaafas namni bakka lamatti adda baya tuuta jannata seentu fi nama tayuu jinnii tayuu nama rabbitti amane jechu'u wa fariiqun fi saciir tuuta ibiddaati sun warra kafaree nama tayuu jinnii tayuu rabbi moromu ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ربين أدوفت إيه أمة مرة دينا تقرت ولتكأبة نما هند إسلام الرت تكا كفر الرت ولتكأبة ولكن يدخل من يشاء في رحمته هاتي ربين سنهم فيني تناف جتشة نما قري قبروت إسرا رحمة إساء كيس سينسس جنة إساء كيس سينسس إيمان إساء كني سن توت جنتاتي والظالمون warri rabbitti kafaree if miidhe maa lahum min walii nama isaanii tolu hin qaban walaa nasiir warra isaan gargaaree azaaba irraa deebisu hin qaban isaan tuuta ibiddaati am ittakhazuu min duunihi awliyaa si inumaa ormi kuffaaraa sun rabbii achitti sanama rabbi godhatanii gabbaranii guyyaa qiyaama'aa nu shafaati'iif eeggatanii haa tayuu wanni isaan rabbitti qindeessanii gabbaran isaanii hin toltu isaan hin shafaatu فالله هو الولي ربين إسمه kan haqaan gabbaramu isa malee wanni gabbaruu haqa godhatu hin jiru isumaatu mu'mina gargaara isumaatu waliyyii isaaniti wahuwa yuhyil mawtaa rabbiin kan warra dhumee qabrii jiru jiraachisee qabri'ii kaasu wahuwa calaa kulli shay'in qadiir inni kan waan fedhe hunda dandayu kan wanni isa dadhabsiisu hin jirre wama اختلفتم فيه من شيء waan isinii fi ormi kuffaaraa irratti wal dhabdan dubbii diintayuu dubbii diina'aa taatuu tan biraa taatuu فحكمه إلى الله فردين وان سني قياك يا ماء جر ربيتي جر ربيتي ديبت إسات قافس مرة كان هك الرجر جنة سينسسي كان هك الرهن جر كان بدئ الرجر عذاب سينسسي ذلكم الله ربي inni nama du'e qabriidhaa kaasu inni nama du'e jiraachisee qabri'ii kaasu kan guyyaa qiyaama'aa warra wal dhabe jiddu'utti dubbii laalee muru rabbii yookaa waaqa kiyya عليه توكلت أن وهيوفو إست إركدة فكا إست إركدة وإليه أنيب أن جرئسات ديبئة فاطر السماوات والأرض ربين كان سمي في دتشي أومه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ربين لب متيسا الرابير كيسا إسني أومه هوا إناتش آدم كان بتأرى إسارة فوئه cinaacha sanirraa uume ومن الأنعام أزواجا أما اللي هوري إرا ليلة أرا ألا آتير إسني أومه يذرأكم فيه وأن أكس إسني قديف إسن هدميس أوفي ألا آتيرا ولرا هرسيسي horii isin nyaachisee laysa kamithlihi shay wanni rabbi fakkaataa takkalleen hin jirtu rabbiin fakkaataa hin qabu yoo shayxaanni rabbiin fakkii akkanaati qaba siin je'e jalaa didi namni rabbiin wahi fakkaata je'e namni Rabbiin wahitti haajama je'e namni rabbiin haala tokkorraa haala tokkotti jirjiirama je'u kaafira waan qur'aana fi hadiisarraa dhufe kan ma'naan isaa gubbaa yoo laalan ma'naa aayata kanaatiin aayata dabarsineen wal dhabu akkuma inni dhufetti. qaraana rabbiin waa takka hin fakkaatu yaadu wajji namni dubbii tanarraa akkaan waan isa fayyadu ida'achuu fedhe kitaaba imaamul bayhaqi'ii kan al-asmaa was-sifaat je'amu haa qara'uu yookaa dubbisu akkasuma kitaaba mushkilul hadiisi wa bayaanuhu je'u laaluun ni barbaadama inni kan sheeyka bayhaqi'iiti وهو السميع البصير ربين واتكا فكان كان واتك اسم فكان سن كان واتقيو كان أرجو كان واتك اسراهن أخنه ربين تجايا أرجى تجيت إيفي أرجى إسام ملتو تن ون تكلين إسام فكان له مقاليد السماوات والأرض ربين كان فران سمئي في دجئي هرك إساجرت كان فران bakka rizqiin sami'ii kan akka roobaa jirtu ammallee furaan bakka rizqiin dachi'ii kan akka waan mayruu jirtu harka isaa jiru yabasuxu rizqa liman yashaa rabbiin nama fedhetti rizqii bal'isa galata isaaf galcha moo hin galchuu laalu'u jecha wayaqodir nama fedhetti rizqii rakkisa takkaa dhiphisa isa mokkor'uu jecha ni obsa moo hin obsuu laalu'uuf innahu bikulli shay'in caliim rabbiin kan waa hunda beeku kan nama rizqii itti bal'isuu haqa godhatuu fi kan itti dhiphisuu takkaa rakkisuu haqa godhatu addaan beeku شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا دين الرا وان بنوحي الامن اسني الامن اسني الدسنه والذي اوحينا اليك أما اللي وان سرت بوفن يا إرجماخ يا محمد إسني آمنة وما وصينا به إبراهيم أما اللي وان بإبراهيم فدامن خرا إسني جون وموسى وعيسى أما اللي وان بموسى في عيسى دامن إسني آمنة جرة أن أقيموا الدين wanni isaanii dhaamne sun diin keessan qabadhaa arkaana isaa eegaa tokkummaa rabbii yaadaa walaa tafarraqaa diin keessatti walin dhabinaa jenneen ambiyoonni hundi diin tokkichaan ummatatti dhufan diin sun tokkummaa rabbii yaadu ergamoota rabbitti amanuu kitaaban rabbitti amanuu malaayikaa rabbitti amanuu guyyaan qiyaama'aa ni dhufaa dhugu oomsuu qadaa'a fi qadaratti amanuu kun waan ambiyoonni marti ergameeni ammoo shari'aan ambiyootaa wal dhabdi. haa tayuu ambiyoonni shari'aadhaa shani isaan warra obsaati je'amanii kan ambiyaa keessaa dura dursoo shari'aadhaan dhufe nabinuuhi isa dura heera tawxiidaa malee heera shari'aadhaa ambiyoonni. tokkolleen hin finne tokkolleen hin dhufneen aadam heera tawxiidatii fi dantaa jiru'uu qofa barsiisuu ture ambiyoonni isa boodatis hanga nuuxitti heeruma aadam oofuu turan nabi nuux dhufnaan shari'aa haati obboleettin intalti namarratti haraam tayu'uu fide duuba nabiyyoonni nuux booda dhufe kan akka huud kan akka saalix faan shari'uma nuux oofan hanga nabi ibraahiim dhufutti nabi ibraahiim dhufnaan shari'aa haarawaan dhufe ammoo ambiyoonni isa booda dhufe hanga nabi muusa'atti shari'uma ibraahiim oofan nabi muusan dhufnaan shari'aa haarawaan dhufe duuba ambiyoonni isa booda dhufe hundi hanga nabi iisa'atti shari'aa nabi muusa'aati oofan. hanga nabi'iisan dhufutti nabi'iisan shari'aa haarawaan dhufe nabiyyoonni isa booda dhufe nabiyyoonni nabi'iisaa booda dhufe hundi isa jala deeme hanga nabi muhammad dhufutti nabi muhammad dhufnaan shari'aa haarawaan dhufe shari'aa guutuu shari'aan biraa duuban hin dhufne shari'aa hanga guyyaa borutti yookaa qiyaama'atti deemtu tan ir'uu takkan qabne كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كران توحيدا كران إسلاما كان إسن اتئسا يامتا كن كفارة ألفاتا ور ربت وقنديست ألفاتا الله يجتبي إليه من يشاء ربين نما فئه dabrootan isarraa maraxatee waan ifii jaalatu qunnamsiisa wayahdii ilayhi man yuniib akkasuma nama gara isaa deebi'e karaa haqaa qajeelcha wamaa tafarraquu warri diinaa adda addaa kun diin keessatti wal dhabanii addan babaane gariin amanee gariin kafaree illaa min bacdi maa jaa'ahum alcilm eeguma beekomsi tawxiidaa isaanii dhufee malee eega ragaan tokkummaa rabbii ragaan dandeettii isaa waan laalanii arganirraa isaanii mul'atee beekanii kafaran wallaalan hin kafarre bagiyan beeynahum haqarraa maqu'uuf jecha akkamitti waan feenu dhabna'aaf jecha yahudan duraan kitaaba isaanii keessatti zamana boodaa keessatti nabiyyicha bifti isaa yookaa asxaan isaa akkanaatu erga mu'uuf taa'a itti amanaa dhugoomsaa jechaa gartee itti amanu'uu teessu nabi muhammad asxaa isaan beekaniin ergamnaan itti amanuu didan maaliif arabarraa ta'e maaliif yahuda'arraa tayuu oole'eef. duuba rabbiin warra beeka'aa kafare sanitti dallanuu nu beeysisee akki jedhe walawlaa kalimatun sabaqat min rabbik odoo jechi firdiin rabbii keetii kan warra kafare kanarraan azaaba booda'aansa ilaa ajalin musammaa hanga guyyaa qiyaama'atti je'ee muree dabarse jiraatuu baatte laqudiya beeynahum silaa warri kafare sun addunyaarratti addunyaa tanarratti azabama yookaa qixaaxama وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ور كتاب توراة في إنجيل دالش فمه Yahuda'aa fi Nasaaraan kanneen eega warra isaan dura dabreetii dhufan keessattuu warri isaanirraa zabana nabi Muhammad jiru lafii shakkin minhu kitaaba isaanirraa shakkii qaban warruma isaan duraa jala deemanii qabatan malee. inni kitaaba rabbiin buuse jechaa hubantii hin qaban waan zamanni dheeran irra dabree afaan kitaaban sun kitaaban tawraati fi injiil bu'een wallaalamee tarjamaa isaa malee hundeen kitaaban sanii dhabamteef kan tarjamaa hafte sanuu namni walirraa katabu yookaa barreeysu baballeesse kan hanga hafetti kabiirotiin isaanii of biraa waa idaate ammallee irraa waa ir'ifte sodaa moototaatiif takkaa matummaa yookaa horii barbaadaf duuba kun hundinuu warra booda dhufe shakkisiise muriib shamama isaan dhamaase kan haqa isaa wallaalchise kan shakkii itti ida'u falidaalika tawxiida ambiyoonni hundi dhufeen kanatti fad'u nama yaami barsiisi wastaqim qabadhu irratti goggoge hayni kana malee hin jiru kamaa umirta akka itti ajajamtetti karaa rabbii qabadhu sodaadhu ga'aa rabbii kee sodaadhu ibaadaa haqaa rabbii kee ibaadi walaa tattabic ahwaa'ahum waan warri rabbitti kafare jaalatu fedhii isaanii jala deemtee hin dalagin tawxiidarraa simmaysin وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب كتاب ربين هكام بوسه هند رقومسه اتأمنه جئي وأمرت لأعدل بينكم هكان دبي إسن جد أتي مر أتن أججمه الله ربنا وربكم واك أني rabbii keenya fi keessani isaatu nuu fi isinillee uumee guddisa lanaa acmaalunaa nuti dalagaa keenya qabna khayrii taatuu sharrii taatuu walakum acmaalukum isinis dalagaa keessan qabdan khayrii taatuu sharrii taatuu hundi keenya dalagaa isarraa gaafatama لا حجة بيننا وبينكم والددان نوفي إسن جدوه جرت الله يجمع بيننا ربين قياك يا ماء ولت نقب نجد أتدبي لا الأجج وإليه المصير وأن هندي قال ربي تديبتي نموفو وان إني هك أقرأته kenna ibidda tayuu jannata tayuu والذين يحاجون في الله ور دين كيستي نبي مرم وان إني جئوا قبلوا ددني من بعد ما استجيب له إيقما نمني هندي دين إساك قبليه itti seene eeguma ragaa diin islaamaa haqa tayu'uu isaanii mul'ate warri diin islaamaa haqaa miti je'ee falamu حجتهم داحضة عند ربهم رجان إساني كان إسك أبتني نمتهم فلمن waan kijibaa kan hin jirre waan bade kan baqale rabbii isaanii biratti وعليهم غضب جرسا دلنسو ربيت إسانت جرة إسانت بؤه ولهم عذاب شديد إسان آخر أتي عذاب جباك أبا الله الذي أنزل الكتاب بالحق ربي إسا القرآن هك أنبوسه والميزان أما اللي كان إتما بوسه تكا كم ميزان وهي لكيسا بوسه ميزان بوس اتدلقوا نمك أبسيسو نما برسيسو yookaa yaachisu wamaa yudriik maaltu waytii qiyaamaa dhuftu si beeysise lacalla saacata qariib dhi'otti dhufuun isiidhaa ni malaa wanni aaqila irratti jiru isii sodaatee sinqii guyyaa sanii dalagatu takkaa galaa fudhatu yastacjilu biha alladhiina laa yu'minuuna bihaa warri rabbitti kafare kan guyyaan boruu guyyaan qiyaama'aa ni dhufaa hin dhugo oomsine qishna'aaf qiyaaman yoom dhufti je'anii jarjarsiifatan waan qiyaaman hin dhufne seeyanii walladhiina aamanuu ammoo warri rabbitti amane kan qiyaamanni dhuftii dhugo oomse mushfiquuna minhaa qiyaamaa waan isii keessa dhufu ni sodaatan wayaclamuuna annaha alxaqo akka qiyaaman haqa taate ni beekan alaa inna alladhiina yumaaruuna fi ssaaca dhagaya warri qiyaamaa moromu kan ni dhuftii hin yaanne lafii dalaalin baciid jallina haqarraa fago'oo keessa jiran allahu laxiifun bicibaadih rabbiin kan gabroota isaatii rahmata godhu bada'aa fi tola alli'e kan dilii dalagani'iif beelan isaan hin fin'e kan waan gaarii mul'isee waan hamtuu dhoysu laxiif jechuun kan hamtuu fakkeessee gaarii namaa kennu jechuu yarzuqu man yashaa nama fedheef mu'minaa fi kaafirarraa rizqii hira وهو القوي inni jabaa waan fedhe dalagu alcaziiz kan injifatuu malee waa takka isa hin injifanne man kaana yuriidu harsa alaakhira nama sawaaba aakhira'aa barbaadu'uuf dalagu kan waan aakhira'aa facaafate nazid lahu fi harsihi سواب دلقا إساء إساف إدانة سواب دلقا تكتئي كلن إساء قوني يو يان إساء تولي سنر إساف دبرسنا هنگا إبا تربان جينيوتي سواب دلقا قارئي تكتي صلاة صومنا ilmaaniif dalaguu nama gargaaruu yoo rabbii je'ee dalage sawaaba dachaa argata hundi dalagaa aakhira'aati ومن كان يريد حرث الدنيا ammoo namni dalagaa isaatiin sawaaba addunyaa barbaadu nama yaada addunyaa yaada addunyaa argatu uutin waan dalagu dalagu nu'tihii minhaa sawaaba addunyaarraa waan isaaf qoodame ni kenninaaf wamaa lahu fi laakhirati min nasiib inni aakhira'atti qananii jannatarraa qooda hin qabu namni tokko yoo addunyaa malee iimaana dide sun kaafira waa takka qananii aakhirarraa qooda hin qabu inni warra ibiddaati ammoo yoo rabbitti amanee haa tayuu addunyaa jala ce'uu malee ibaadaa xiqqeesse yookaa ibaadaa godhu nama garsiifatuuf dalage inni aakhir'atti qooda guutuu hin qabu ammoo mata'aan hin dhabu wanni dalagan hundi niyyaa jala deemti namni nyaata nyaatutti ibaadaa rabbi irratti jabaatuu niyyate dalagaan isaatun dalagaa aakhir'aati je'amti yoommoo nyaata isatti dili irratti jabaatuu niyyate takkaa yaade dalagaan isaatun dalagaa duniyaati je'amti wanni biraatis akkasi أم لهم شركاء سي أرمي كفارا سن شيطان يوكا جني يوكا صنم تابوتا ربي قد أتنيك أبني شرعوا لهم من الدين كان wanni kuffaarri rabbi godhate sun shari'aa badduu heera hamaa diin je'anii isaaniif kaayan maa lam ya'zan bihi illaah waan rabbiin ittin ajajin wanni sun akka rabbiin hiriyaa qaba jechaa karaa isaanii godhu'uuti rabbiin ilma qabaa yaadu'uuti ولولا كلمة الفصل أدو جتش مرتئي كان جزان يوكا كتان قيا قيامات تيا جئي ربين دبر سجراتو باتي لقضي بينهم سلا كفار في مؤمنة جدو مؤمنة جدو أتي فردين قدمتي كفار addunyaa irratti qixaaxamee وإن الظالمين ور ربت كفر لهم عذاب أليم عذاب إسان لا لسوت إسان فجرة ترى الظالمين قياك يا ماء ور كفر نقرت مشفقين إساني صدات مما كسبوا دلي الدنيا الرتي دلقنيف وهو واقع بهم عذابني وكاكتان إسانت بؤا بك اتجلا بيا هنكبا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور الدنيا الرت أمني وانقاري ربين اتأجج دلقي في روضات الجنات روضا جنتا كيس الرقاري جنتا كيس قبة لهم ما يشاءون عند ربهم إسان ربي إساني برا وانفتا هندك أبا ذلك هو الفضل الكبير وان مؤمن ربي براك أبسن كنا قدو هنقنا namni himuu hin dandeenye rabbi malee ذلك الذي يبشر الله عباده سن والربين قبروتن إسات قمتشيسو الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاري دلقه قل لا أسألكم عليه أجرا قرم كفارتين أكجتو an diin isin barsiisu irratti mo'oya yookaa waanaa kennaa isiniin hin je'u illa almawaddata fi lqurbaa haa tayuu wannin isinirraa barbaadu aanaa kiyya jaalatu rahimummaa firummaa naa fi isin jidduu jirtuu jettanii namiidhuu dhiisu diin rabbii tan gabrootan isatti geessa kun waan nabiin kuffaara qureyshi'iitin je'e wanni isaanin je'e yoo nabiyyummaa kiyya nabiyyummaa kiyyaaf na dhiisuu baattan yoo na jala deemuu diddan rahimummaa naa fi isin jidduu jirtu laala'a na dhiisaa faayida'an isinii qabaa ammas wanni je'ame aalin nabii mu'mina hunda akkasuma wanni je'ame aalin nabii banii haashimii fi banil muxxalibi kana wanni jabeessu hadiisa nabi muhammad waa lama kabajamaadhan isin keessatti dhiise sun qur'aana fi aaliitiyya wannin isinitti dhaammadhu aaliitiyya naa jabeessaa naa laalaa jedhu tanaaf jecha aalii nabii jabeeysun jaalatuun dirqama nama hundarratti ومن يقترف حسنة نمني وان قاري دلقي عبادة ربي والربين جالته سنرى آلي نبي جالته أك ابن عباس جئ نزد له فيها حسنا ثواب وان قاري إني دلقي إساف إدانة خدنرى hanga torbaatamatti hanga dhibba torbatti yoo niyyaan tolte inna allaha gafuur rabbiin kan dilii namaaf araaramu shakuur kan dalagaa xiqqoo namarraa qeebalee galata isi irratti namaaf heddommeeysu am yaquuluuna aftaroo cala allaahi kadibaa si inumaa kuffaarri wanni je'u muhammad qur'aana rabbiitu je'e rabbiitu buuse je'ee waan rabbiin hin buusin hijiba rabbirra kaaya je'anii فإن يشأ الله يختم على قلبك دوب ربين أدوفت إيه قلبي تيتي جبيسي waan isaan siin je'an kanarratti jabeessa si sabbarsiisa rabbiin dhugumaan obsa kenneefi qalbii isaa jabeesse wayamxu allaahu albaaxila hijiba isaan je'an ni haqa hijiba ormi kuffaaraa je'u ni haqa ويحق الحق ربين حق جبيس بكلماته قرآن نبر رتبوسه إنه عليم بذات الصدور ربين وان نمنك أمات أبو هند وان قرأت طيفة هند بيخة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ربين كان توبة قبروت إسراك إيبلو كان نما قرأ إسادي بإيسو ويعفو عن السيئات كان دلي يوكا تبو إرا ديبئا إيفما نماف قد ويعلم ما تفعلون ربين وان قبرون إسا دلقو يوكا وان إسن دلي دمر بيخة ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقني يوكا ربين waan warri amanee waan gaarii dalage isa kadhatu mara dhagayee fi isaanii kennee wayaziiduhum min fadlih waan isaan hin kadhatin ida'ee arjummaa isaatin isaanii kenna takkitti hudhan yookaa sanii ol godhee والكافرون لهم عذاب شديد ور رب مرميف rabbitti kafareef azaaba jaba'aatu jira darsiin dhibba sadii fi afurtamii shaneeysoodhaa hangana darsii dhibba sadii fi afurtamii jaheeyso'o isiin suura ولو بسط الله الرزق لعباده ودو ربين نمهن داف رزقي بل إسي لبغوا في الأرض silaa hundi isaanii jallataniiti jallateeti dachii balleeysa ولكن ينزل بقدر ما يشاء هاتيو ربين رزقي جبروتا أكملون إساني بوسا يوكا قودا حديث كيستي واني نبرا أديفمه rabbiin akki je'e gabroota kiyyarraa nama durummaa malee hiyyummaan isaan tolle kan yoo hiyyoome takkaa yoo hiyyoomsine hiyyummaan diin isaa duraa balleessitu ammallee gabrootan kiyyarraa nama hiyyummaa malee durummaan isaan tolle kan yoo isa duroomsine durummaan diin isaa duraa balleessituutu jira jedhe tana beekaa rabbiin namuufuu rizqii akka isaan malutti kenna innahu bicibaadihi khabiirun basiir rabbiin gabrootan isaa ni beekaa ni argaa وهو الذي ينزل الغيث ربين كان روب سمئي بوس يوكا روبس من بعد ما قنطوا إيغا ور روب أبي نور روب جأني غرامرتني وينشر رحمته ربين بركا روبا نبل إسا بل إسيتي bakka hunda waliin gahe wahuwa alwaliy rabbiin kan mu'minaaf tolu alhamiid kan akka maratti faarfamu keessattuu mu'mina biratti ومن آياته خلق السماوات والأرض رقاتكم ما ربيت في دنديتي إسرى سمئي في دتشي أومؤ akka ajaa'ibaa kan laallee garru kanatti wamaa bassa fiihimaa ammas aayata yookaa ragaa iimaanarraa waan inni uume sami'ii fi dachii keessa facaase min daabbatin waan lafarra yaa'urraa namaa fi waan birarraa وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ربين وان أومسا هند أبرئي كاسي هقافئ ولستك أبو دنديا سنقياك يا مآتي وما أصابكم من مصيبة يا ور رب اتأمنه وان بل أرى الدنيا تنرت إسن tuqu hundi fabimaa kasabat aydiikum sababaa dilii isin harka keessaniin dalaydaniifi cubbuu keessan isinirraa dhiquufi balaan yookaa rakkoon isinitti buuti wayacfuu can kathiir rabbiin dilii isin dalaydan hedduu isiniif dhiisa kan addunyaarratti ammallee aakhiratti isin hin qixaan'e diliin yookaa cubbuun gosa lama takka tan balaan addunyaarratti nama tuqxu odoo qoreen nama waraanullee taatee namarraa hayxee irraa nama qulqulleessitu kan gaafin dilii sanii aakhiraatti lammata namatti hin deebine waan rabbiin yakka namatti hin lammeeysineef jecha diliin takka tan rabbiin akkanumatti namaa dhiisu kan addunyaarratti balaan nama hin tuyne takkaa hin qixaan'e tan aakhiraatti ibiddaan nama hin qixaan'e. dilii rabbiin akkanumatti namaa dhiisutu taanirra akkaan hedduudha balaan dilii namarraa dhiquun yoo namni balaan itti buute dilii qabaate ammoo yoo nama dilii hin qabne ta'e kan akka nabiyyi iifaa balaan isatti buutu. darajaa isaati aakhiraatti ol fuutiif joollenis akkas takkaa balaan joolleetti buutu dilii haadhaa abba'arraa dhiqu'uufi haa tayuu sun darajaa isaanii ol fuudhuu je'ama. وما أنتم بمعجزين في الأرض أمو إسن yaa warra rabbitti kafare dheeysitanii rabbiin dadhabsiiftanii qixaaxa waaqaa jalaa hin baatan dachii tanarraa bakka itti jalaa baatan hin qabdan wamaa lakum min duuni illaahi min waliy akkasuma rabbii achitti waliyyii nama isinii tolu hin qabdan walaa nasiir nama isinii dirmatee takka birmatee azaaba yookaa qixaaxa rabbii isinirraa dhoowwu hin argattan ومن آياته رجاء توحيد ربيت في أجائب قدراء سرا الجوار في البحر سفينة بحر كيس أولي قدمت يوكا أعبت كالأعلام gurguddoo akka gaaraa tan bishaan bahar baqaysitee ba'aa ulfaattu'uun deemtu tan sanuu qilleensan deemtu tan qilleensuma tokkoon tuun achi deemtee tuun as deemtu in yasha'a yuskini riiha rabbiin yoo fedhe qilleensa safiinan deemtun san dhaabee safiinan waan deemtun dhabdee fayadlalna rawaakida calaa dhahrihi duuba tan bakka takka bahara keessa dhaabbattu tan hin deemne taati inna fi dhaalika la aayaat waan dubbanne keessa gorsaatu jira likulli sabbaar nama bala'arratti akkaan sabbaruuf takkaa obsuuf shakuur nama waan rabbiin isaaf kenne irratti akkaan galata isaaf galchuuf aw yuubiquhunna takkaa qilleensa hamaa safiina'atti gallakkisee gara galchee waan isi irra jiruu wajji baharri liqimsa bimaa kasabuu sababaa warri safiinaa takka doonii san qabu dilii dalageef isaan qixaaxee ويعفو عن كثير ربين دلي هدو نماف إيسا سفينة هدو بهره ناتشسو هلك امسيسو ور إسهيك أبو هنكتاتو دلي سنيجئ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا وان سفينة قريء ور إسهيك أبو kan dilaaye balleesseef isaan qixaaxu'uufi wanni safiinaa garii nagaya baaseef kan warri isii qabu isatti balleessee jiru akka warri aayata rabbii moromu hoggaa bahara wal akkaa jiran beeku'uufi akka maalahum min mahiis bakka azaaba rabbii itti dheeysan hin qabne beekaniif kan saniif jecha yaa rabbi nu baasi je'anii isuma qofa yaammatan famaa uutiitum min shay isin yaa ilmaan namaa wanni isin addunyaa tanarratti argattan yookaa kennamtan addunyaarraa فمتاع الحياة الدنيا وانما الدنيا تنكيستي اتك أنني أن كان دفيت أبمو وما عند الله خير وأبقى سواب دلقا قارئي كالربين آخر أتنا ما كنوتو الرجالة أنني ربين آخر أتنا ما كنوتو أنني الدنيا الرجالة للذين آمنوا على ربهم يتوكلون ور ربت أمني إسمت إركتيف والذين يجتنبون كبائر الإثم ور دلي قرقد أرى فقات سن وأن أكا nama hamatu'uu nama walitti diru'uutii wal fawaaxisha ammallee warra dilii fokkattuu akka zina'aa yookaa gumnumma'aa fa'arraa fagaatu وإذا ما غضبوا هم يغفرون إسان yoo namni isaan aarsee dallanan dhiifama namaa godhan ni araaraman irra namaa dabran والذين استجابوا لربهم إسان ور يا من ربي إساني لقيني ربي اتأمنني إسا جبرا وأقاموا الصلاة كنين صلاة صلاة وأمرهم شورى بينهم kanneen dubbiin isaanii wal mari'iin taatu nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu waan lolaafaa keessatti asaabaa isaatiin mari'ata qalbii isaanii tolchu'uuf ammallee nu barsiisu'uu jecha odoo rabbiin namaan mari'atu irraa isa duroomsee jiru wal mariyatuun waan jabdu tanaaf nabi muhammad akki je'e gaafa yookaan zamana matootin teessan warra gaggaarii collee tayan dureeyyin teessan arjaa taate dubbiin teessan mari'iin taate dudda dachi irra jiraatu uutu. irra isiniif caala ammoo yoo matootin teessan warra isin jibbitan warra haqan beeyne tayan dureeyyin teessan doyna taate dubbiin teessan harka dhiiratii baatee harka dhala'atti galte garaadachi'iitu isiniif irra caala. je'an ammas nabi muhammad akki je'e namni namaa mariyate abaduma hin hoongayu je'an namni mariyataniin nama hayyuu waan san keessa isi'ii beekomsa qabu tayu waan dhuga'aa malee himuu dhabu ومما رزقناهم ينفقون warri sawaaba rabbi biraa qabu warra waan nuti isaanii kennine rabbii je'anii kennatan walladhiina idaa asaabahum albaghi isaan warra hoggaa roorroon isaan tuyxe hum yantasiruun nama isaan miidherraa biiluu yookaa gadoo bayan kanneen roorroo ifirraa deebisan kan hanga inni itti roorriserra dabarsanii itti hin roorrifne nama jecha tokkoon isaan arrabse jechuma saniin arrabsan وجزاء سيئة سيئة مثلها جزان يوكا يكتب الليسا تكا تكتما أكا إسئيتي akkana jechuun kan hamtuu takkittii takkittii akka is'iitin deebisan jechu faman afaa haa ta'uu namni nama isa miidhe miidhuu dhiisee dhiifama godheefi wa aslaha nama isa miidhe sanitti gara'aan fayye fa ajruhu alaa allah rabbiin sawaaba guddaa isaa kennuu hin oolu galanni isaa rabbirra jira innahu laa yuhibbu alzaalimiin rabbiin nama roorro'oon nama eegalu jalqabu hin jaalatu ni qixaaxa jechu ولمن انتصر بعد ظلمه namni nama isa miidherraa baasuu yookaa haaluu baase eega inni isatti roorrise yookaa miidhe lubbuma isaatin نما إسم ميئ سم ميئ فأولئك ما عليهم من سبيل جر نما إسم ميئ ميئ سن ما نما إسم ميئ ميتا جتشاف هنكبما شرطي هكا إسر إدأو أبؤوت أما اللي شرطي mangistii sodaatuu dhabu'uutiin ammallee sharxii hayni isaa isaaf ragga'uutiin shaahidaan yookaa eehamaan إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أبمينس تكا يكمون نما براتي متي ور akkanumaan ka'ee nama miidhurra jira ويبغون في الأرض بغير الحق كان هك أعمل إتي لفبلس أوف ديما تكا فدأن شفتافا تيني دلي دلقني أولئك لهم عذاب أليم جرى أكسيسنيف إبد إسال لا لسوت جره ولمن صبر نمني ميدم كان بيلو بيودي سي أبس وغفر كان نما إسميد إف إيفما قد إن ذلك أبس في بل ليس أرنماف دبرونس لمن عزم الأمور وان أكام بربادمو yoo biiluu bayuu dhiisun kan namicha namatti roorrisu san jaynoomsitee roorroo itti fufu'utti kaaftu taate ifirraa dhoowwu'uutu irra barbaadama ومن يضلل الله نما ربين جلسه فما له من ولي من بعده نما إسا تولي إسا أجيلشو rabbii achitti eega rabbiin jallisee hin argatu وترى الظالمين لما رأوا العذاب أرم كفارا قياك يا مآه قائسان عذاب إجان أرقا نقرتا يقولون هل إلى مرد من سبيل إساني يا إيرو الدنيا أتي ديبئو داف خراء أبنا akka amannee ibidda kana jalaa baanu isaanii je'u garta wataraahum yucraduuna calayha ammas isaanii ibiddarra fidaman garta khaashiciina min aldul isaanii xiqqaatee sodaatu yanzuruun kan ibidda laalan min xarfin khafiy ija soda'aatin dhoysa'aan إبد دلالا وقال الذين آمنوا ور ربت أمن أكجئ الدنيا أردت تكا آخر أت أكجئ إن الخاسرين ور خساراهم كان كمن خسارم الذين خسروا أنفسهم إسان لبوا إساني هونجسا وأهليهم يوم القيامة warra warra isaanillee dhabe warra isaanii kan odoo silaa amananii jannata keessaa argatan dhaban kan akka beera jannataa joollee jannataa tan rabbiin warra isatti amaneen gammachiisu'uuf uume duuba kuffaarri lubbuu isaa ibidda zalaalami'ii seensisu'uun warra jannata keessatti odoo amanee argatu dhabu'uun hoonga'e je'an. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دقيا ور ربت كفر عذاب زلالمئي كيستاء وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أرم كفارا نما إساني تولي إساني درمتي ربي أجت عذاب ربي إسان الرادبس كان أرقة هنتان ومن يضلل الله نمن ربي جلس فما له من سبيل خراء الدنيا أردت حقت إسجيس هنكب أما اللي كراء آخرت جنتت إسجيس هنكبوا استجيبوا لربكم يا جبروت ربي ربي كيسا دقيا كرا إني اتئسيام أبدا ربي كيسا اتأمنا إسا إبادة جبرا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ودوغ يانك يا مآهن أفنه kan hoggaa rabbiin guyyaa qiyaama'aa san fide namni guyyaa san deebisu hin jirre maa lakum min malja'in yawma idin kan azaaba guyyaa sanirraa bakki itti dheeysitan isiniif hin jirre wamaa lakum min nakiir gaafas waan addunyaa irratti dalagdan diduu hin qabdan waan dalagaan teessan katabamtee jirtuuf takka ma'naan isaa nama isinii dirmatu hin qabdan jechuu guyyaan qiyaama'aa jaba'aa odoo inni hin dhufne karaa rabbii qabadhaa yaaminsa rabbii dhagaya'a. فإن أعرضوا دوبا يا من سرب الرايو غرغلني كفرا هي الدوين فما أرسلناك عليهم حفيظا نتي دلقا إساني إيجي أكا أتفهيت تكا برباتشس بدؤوا في إرجني أتي iimaanatti isaan yaamuu malee iimaana qalbii isaanii keessatti uumuu hin dandeessu sun dalagaa rabbiiti in calayka illa albalaag ati wanni sirra jiru waan biraatii miti diin islaamaa isaanitti geessu yoo qeebalan tolte yoo didan ati dalagaa teetin dhaabbattee hin yaaddawin وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نتي هقاك أنا نيتين تكفيا درم آفا نمتك أن تمسيفن فرح بها نجمدان إسئين إف قدسه وإن تصبهم سيئة أمو يو ونهمتون يو كابلان إساتويت بما قدمت أيديهم سببات أبو إسان هرك إسانتين دلقنيف سببات دلي إسان نرى أرقم تاتف فإن الإنسان كفور نمنس رب مرمه ni'maa rabbiin isaa kennuu ture qananii isaati moroma kennaan rabbii arjummaa isaatiin balaan balleessaa gabrichaa hin beeku wanni namarratti jiru yoo rabbiin qananii isaa kenne rabbiif galata galchee waan rabbiin fedhuun dalagu'u. yoo balaan isa tuyxe obsee rabbiif galata galchuu dilii isarraa dhiqu'uutu kajeelama lillaahi mulku samaawaati walard qabeenyi dachi'ii sami'ii kan rabbiiti waan fedhe isaan lamaan keessatti dalaga yakhluqu maa yashaa rabbiin waan fedhe akka fedhetti uuma يهب لمن يشاء إناثا rabbiin nama fedheef dubra qofa kenna akka nabi luuxi fi nabi shucaybii dubra qofa kennetti ويهب لمن يشاء الذكور أما اللي أبا فديف إيرا قفا كنا أكن بإبراهيم إيرا قفا كنا إسان أفري إسماعيل إسحاق مداين مدين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا تكان مفديف dhiiraa dhalaa kenna akka nabi muhammadiif dhiira sadii qaasim abdullah ibraahiim dubra afur kenne isaan zaynab ruqayyaa ummu kulsuum faaximaadha rabbiin isaanirraa haa jaalatu ويجعل من يشاء عقيما rabbiin nama fedhe masheena godha kan hin dhalle yoo dhalaa taate kan isaaf hin dhalanne yoo dhiira ta'e akka nabi Iisa'aa fi nabi Yahya'a innahu aliim rabbiin kan waan uumu hunda beeku qadiir kan waan fedhe hunda dandayu وما كان لبشر أن يكلمه الله نمن تكلين كان ربين إذا دبس هنتان إلا وحيا يو كرا واردآت تكا قلبي إساتي واهم أوت تات ملي أو من وراء حجاب تكا dawoo duuban taate malee kan namni inni dubbisu dawoo duuban dhagayu akka nabi muusan dubbii rabbii dhagaye kan isan argin أو يرسل رسولا فيوحي تكا يوم ملايكا نما تكت إرجي ملايكتش سن nama itti ergame san dubbise malee bi'idnihi maa yashaa idnii rabbiitiin waan rabbiin dubbisi je'een kan akka jibriil israafiil malaayikaa gaaraa innahu caliy rabbiin waan isaan hin malle waan uume fakkaatu irraa ol ta'e hakiim kan waan hunda xikma'aan dalagu wakadhaalika awxaynaa akka warra si duraa manaaman takkaa dawoo duuban takkaa malaayikaa itti erginee dubbifnetti yookaa barsiifnetti awxaynaa ilayka ruuxaa ruuxii sitti erginee si barsiifne ruuxin qur'aana min amrina garii amrii teenyarraa qur'aana si barsiifne qur'aanni garii waan rabbiin nabi muhammad barsiiseti wanni qur'aanan ruuxii je'eef isaatu waan qalbiin isaan jiraattu jecha'aafi. ما كنت تدري أتيا إرجماخ يا محمد أدونتي سمبرسيس بيخو هنتر ما الكتاب وان قرآن نتي ولا الإيمان أما اللي وان شريان إسلاما تاتي بيخو هنتر أكاتا صلاة فا ولكن جعلناه haa ta'uu qur'aana yookaa ruuxii goonee jirra nuuran nahdii bihii man nashaa'u min cibaadinaa ifaa nama feenen gabrootan keenyarraa karaa haqaa qajeelchinu qajeelloo qalbii nama feenee keessatti uumne
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا إرجماخي يا محمد أتي وأن تسرت بوفنن نكأجلتك karaa islaamatti nama yaamta waan nuti siin jenne ummatatti geessita karaa diriiraa dabiinsan qabne kan jannatatti nama geessu صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض خرى ربي والنسمئي في دتشي كيس جيرو كان إساتاته uuma'aa fi qabeenya fi gabrumma'aan hundi kan isaatii karaa waaqa akkanatti nama yaamtaa duuba kan nama feene qajeelloo qunnamsiifnu nuhi ati ni yaamtaa nuti ni qajeelchina. ألا إلى الله تصير الأمور تجايا وان هند واكأت أومي وان إن أومي هندي جرى ربيتي جرى واكأت ديبتي وان تكلين تربي الرا لبئيتك كدروم تهنجرت درسين
dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota.
Wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu naa laaffisee takkaa na qunnamsiisee naa laaffiseerraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi muhammadii fi aalii isaati fi asaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaa fi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooyituu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffattaniif fayyaa dayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira'arraa rabbii keenyarraa argadhaa sheekh muhammad rashaad kabiir abdullee kabiir muumayyaa umar jaarraa jilo'oo carcar لقى أرباء عفى الله عنه وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabreetakkana yaadadhu